Iyi ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda muramutse nshuti mwese mu duteze amatwi uyu munsi ni kuwa gatanu itariki mirongo irindwi n'imwe y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na frederic nkurikije twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu usumbuka cyane noneho naje igihugu ndagikunda kuko carasomesheje muri ibyo vyigwa vy'ubutunzi ico nogifasha tugiterera ivyiyumviro n'ukuri uyu ni faustin ndikumana umukuru w'ishyirahamwe parsem yiyemeje guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama avuga ku ngingo yo guhagarika ishyirahamwe ryiwe iyi nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi turazigaruka mu kanya kari imbere ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu aloyize bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi uramutse neza aloyiza umwanya ni wawe
muramutse frederic ndamutse n'abaduteze amatwi muri afurika igihugu ca mali catangaje ejo kuwa kane ko cishe abakora iterabwoba batari bake mu bikorwa vya gisirikare vyabereye ahabereye ubwicanyi hagati y'amoko hagapfa abantu mirongo ine n'umwe umusirikare umwe wa mali yarasize ubuzima muri ivyo bikorwa vya gisirikare vyabaye ejo kuwa kane mu mashamba y'ahitwa yoro ganga fani bodel hamwe na homo bongo nk'uko byashyikirijwe n'igisirikare cya mari ishyirahamwe mpuzamakungu oni rivuga ko abantu mirongo ine n'umwe baguye muri ubwo bwicanyi buhitiye ariko leta ya mari nayo ishikiriza igitigiri cy'imfatakibanza cy'abantu mirongo itatu n'umunani ibihugu by'aba ibihumbi by'abanyagihugu bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri mali ejo kuwa kane barakoze imyiyerekano isaba umukuru w'umurwi ujejwe amatora muri icyo gihugu gutanga imihoho abakoze imyiyerekano bagiriza jane ansahe kuba yarafashije guhinyika amatora yo mu kwezi kwa gatanu itariki mirongo ibiri n'imwe ku murwa mukuru rirongweho barashoboye kwinjira ku nyubakwa za leta baronona amasanamu ya perezida peter mutarika icegera cy'umukuru w'urunani ruhurikiyemwo abaharanira uburenganzira bwa muntu gifuti tarapense yashikirije ko bazobandanya imyiyerekano gushika ansahe agondojwe agatanga imihoho komisiyo y'amatora ya mali irahakana kuba yarahinyitse ivyavuye muri ayo matora umukuru w'ishami rya onu ryita ku mpunzi hcr filipo grandi yashikirije ejo kuwa kane ko kubona hari impunzi zakuwe mu byabo zirenga miliyoni mirongo irindwi ku isi nzima ari ukunanirwa kw'amakungu kandi agasaba akayasaba gukorera hamwe kugira hatogwe inyishu z'ibyo bibazo grandi yavyiganiye ijwi rya amerika aho yari i amane muri yorodaniya aho yagiye kwifatanya n'amakungu mu kwibuka umunsi wahariwe impunzi haseri yashikirije mu ndwi iheze ku miliyoni mirongo irindwi z'abantu bahunze ibihugu byabo mu mwaka uheze canke abandi bahungira hagati mu bihugu byabo bahunze intambara ubwicanyi ihungabanywa ry'agateka kabo hamwe n'ihamwa benshi muri izo mpunzi zavuye mu bihugu bitanu ari byo siriya afghanistan sudani y'ubumanuko myanmar na somaliya mu gihe ibihugu vya buraya na leta z'ubumwe za amerika atabushake bifise vyo kwakira impunzi filipo grandi yavuze ko ahangayikishijwe n'uko iyo nyifato iri mu bihugu vyitwa ko ari rutura muri leta z'ubumwe za amerika leta z'ubumwe za amerika na irani vyasa nuko bishobora gutana mu mitwe mu vya gisirikare ryo kuwa kane inyuma y'aho indege ya amerika yo mu bwoko bwa drone yari mwigendereza ikororewe na irani ico perezida donald trump yise ko ari kosha rikomeye ryakozwe na irani trump yemeza ko iyo ndege yari mu kirere mpuzamakungu ariko abajijwe ico amerika igiye gukora yishyuye abanyamenyeshamakuru ko bazovyibonera kubwa Irani na iyo ndege ngo yariko iguruka mu buryo butekubiri n'amategeko mpuzamakungu ambasade wa Irani muri Oni Majid Lavanchi yashikirije ko iyo ndege itagira umudereva yari mu bikorwa byo gusuma urusaku abategetsi ba amerika bashikirije ko ubwato butari buke bwaciye bwihuta gutora ibisigarira vy'iyo ndege mu mazi mpuzamakungu iyo drone yarashwe yari ifise agaciro k'imiliyoni zirenga amajana abiri na mirongo ibiri na zibiri z'amadolari y'abanyamerika kandi ngo yashobora kugenzura ikirere cababa ibirometero kwadarato ibihumbi ijana ku munsi umwe gusa ikirere kingana n'igihugu ca koreya y'epfo ubwoba bw'uko hashobora kwaduka intambara hagati ya amerika na irani bwatanguye kongerekana kuva aho abategetsi ba amerika mu ndwi iheze bagirije irani ko ariyo yateye ibisasu vya mine ku bwato bw'ibitoro mu kigobe ca hormuze ivyagirije igihugu ca irani cahakanye kurangiza abasirikare bari ku butegetsi mu by'imfatakibanza muri sudani ejo kuwa kane barakuye mu mabanga umushikirizamanza mukuru w'ico gihugu ikinyamakuru ca leta suna dukesha iyo ino nkuru ntigitomora ico al walide sayed ahmed yahowe ariko hari haheze iminsi yagirije ibiturire wahoze ari perezida wa sudani omar al bashir yongera anashinga n'umurwi ujejwe gutohoza ku byagiriji by'uko abasirikare baba bararashe n'impaka abanyagihugu bamaze igihe bagandagaza ahari ibiro bikuru bya gisirikare ku murwa mukuru Khartoum basaba ko ubutegetsi buhabwa abasivile hambavu y'umurwi w'amatohoza washyizweho n'ibiro by'umushikirizamanza mukuru abasirikare nabo barishiriyeho umurwi wabo iyo migwi yompi uko ari ibiri ntaco iratangaza kuri ayo matohoza yabo
urakoze yaruyize ku makuru uheje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isamiranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika ibiyaga binini igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi hcr kivuga ko gifise ikibazo co gufasha impunzi kuko uburyo butera bugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi uwuserukira ico gisata mu burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga mirongo irindwi vy'impunzi biri mu burundi bice mirongo icenda n'icenda kw'ijana bagizwe n'abanyekongo iyi nkuru ijwi ry'amerika ryashoboye kuronka ribifashijwemwo n'abanywanyi bayo tugiye kuisomerwa na Desire Hatuyimana umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cabo zitarota zisubira iwabo. Uyu ni umwe yari yitavye ibirori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Guta c'est terrible parce que dacyo tufise ga urabona nga inyo 15 poir parce que na mujyango riwo.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi hagati aho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi mpunzi ni ukutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga hari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishuri kubera amaminerval canke babuze ico bandikira ko amakaye canke babuze iniforme bambara cyo gutuma twace dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha
benshi usanga bibagora ugasanga umwigisha yavuze ikirundi mwana nawe ntiyacyumvise neza aca amwishyura mu giswahili areba icyo atumva igiswahili agaca umengo aramututse agaca agenda kumukuza amanota yo mu ndero kubera yamwishyuriye mu giswahili kandi iyo mwishyuye na giswahili aba yumva n'uyo mwana nawe nta kirundi aba yumva ugaca usanga ntibumvikana neza ibyo bishyira mu makambi nk'ayahirahira
userukira igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi hcr mu burundi buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi zama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi gogo hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butegekanijwe gufasha impunzi ahagira ati Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous iyi devons rero donc ni ingorane user de twama toutes les twahuye initiatives que buri nous mwaka avons pour aha rero essayer de faire nababwira face ko aux uburyo priorités.
bwama Je dis bugabanuka bien aux priorités buba buke de la buri vie.
mwaka Et pour nous, dutegerezwa la rero priorité, gukoresha c'est uburyo la bwose santé, bushoboka mu l'éducation, guhangana les n'ingorane vivres nyamukuru que nous donnons par le biais ndavuze du neza PAM, ingorane au nyamukuru z'impunzi kuri twebwe ni ukwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri pamu turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi ibintu biri uko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi mirongo irindwi n'umunani tarsisi niyo ngabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanyi cy'u rwanda zitemererwa gutaha impunzi zahungiye mu rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu burundi bafise n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe biha ibindi tukizira yuko umunsi urizina n'impunzi ziri mu rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu c'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wanguka ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi zirinduta mu gihugu cya tanzania umwunganizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko tanzania ari cyo gihugu bumvikana cyane ku bijyanye n'impunzi
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya rusenda iri mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo zaributse umunsi mukuru w'impunzi zisaba leta ya kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko akarere ka fizi izi mpunzi zirimwo kamamwo ingwano hagati y'imirwi yitwaje ibigwanisho n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo ari mu rusenda
izi ni indirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri santere aho izi mpunzi zatambukaga zibyina zigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka ine muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo mu mivugo ndetse n'imikino zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo hsr na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga uwo munsi mukuru tuwujije dufise ibibazo tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi ubu urashobora gufatwa n'indwara washika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona ariko kugira baguhereze imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo bigaca babuza wumva ngo genda ngo kuri foromasiyo ngo ugure imiti ngo iyi n'iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho nawe ukaraba nta mahoro dukura amahera ntako twigira tukajya tubura uburyo bwo kwivuza bamwe bamwe bakaramuka ba- bapfiramwo abandi bagasinzikara sana abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona bataha buryo babatumye kuja muri foromasiyo nta mahera bafise ntako babigenza bagira n'aho babona yararembye acajamo nitwa dutayi aronka ya mfungurwa akagurisha niyanza rigaca itera agahava ahwereramo kagendo na tarasiferi baduha ubu barayisibye bavuga tutararemba niwishikane wandaruka ushike kwa muganga imodoka zahora zidutwara ubu ntituzi akazi zikora tubona zigenda ntitumenya ngo ziri mu kazi aka n'aka n'aka nibizi faustin userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi yo mu rusenda yasabye leta ya kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imirwano imaze iminsi ibera haruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya kongo fardc n'abagwanyi babo mayimayi mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko eh, botwongerereza baducungerera umutekano hano ku ino kambi kubera ko eh, umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye eh, twama tugira ko dusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubariye ko bagize inama na hase na haseri na leta y'u Burundi twasabye ko o, nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo canke bashime kuguma hako nabo bobigira in- in- uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira ahantu bashobora kwicara bafise umutekano hama tuca turagaruka ku kibazo c'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya e, e, ni nkeya cyane idolari cumi na zibiri ku kwezi twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza n'idolari mirongo itatu ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura e, ifungurwa zingana basi n'idolari imwe muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye haseri muri teritwari ya fizi bwana sipiriya cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite direkiteri y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na rusenda uyu muyobozi wa haseri akomeza kuvuga yuko inkunga ya seri yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi ubwo hizihizwaga uyu munsi mukuru wahariwe impunzi ishyirahamwe rya seri ryagaragaje yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi ibihumbi mirongo ine na bitatu ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya fizi na uvira nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya seri na leta ya kongo ndetse n'iy'u burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u burundi ku bushake bwazo vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda w'umutara kivu y'amajyepfo iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ku nshuro ya cumi n'icyenda u rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ni umunsi usanze u rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku bihumbi ijana na mirongo itanu ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika ibihumbi mirongo ibiri bimwe mu bintu byaranze uyu munsi hari kigeme harimo imiryango mirongo ine n'icyenda yasezeranye kubana byemewe n'amategeko sositene azabe umunyekongo yatanguranye n'iyo kampi ya kigeme nawe nyene yarasezeranye vyemewe n'amategeko eric bagirubusa umumenyesha makuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda agaruka ku buzima bwiwe kera menya ubwenge mvuka mvukira muri congo Eh, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo bwana azabe sositene w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi makumyabiri zicumbikiwe ku butaka bw'u rwanda mu nkambi ya kigeme mu majyepfo y'u rwanda mu karere ka nyamagabe kuri uyu munsi isi yose izirikanaho impunzi bwana azabe yabaye umwe mu miryango mirongo itanu yasaziranye ku bana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka kigeme ni umunsi bwana azabe yabwiye ijwi rya amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cya- cyacu tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka tariki makumyabiri z'ukwezi kwa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njyewe ubwanjye noneho nara- narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko bwana azabe sositene yasezeranye n'umunyekongo impunzi mugenzi we benshi mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko kimwe nk'abandi bose mu nkambi ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano kuri uyu munsi ntabwo ari ukuvuga ngo ni umunsi wo kwibuka gusa ahubwo n'impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza azabe ni ubuheta mu bana bane amaze imyaka irindwi mu nkambi ya kigeme ashima urugwiro ubutegetsi bw'u rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye twageze mu rwanda baratwakira badushakira ahantu ducumbika batuzana no mu majyepfo tuhaza tutahazi Eh, ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga a- abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga ubwo bagiye babitaho Eh, icya kabiri eh, ni uko twishyira tukizana ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo ibyo ni byo bintu bya mbere byiza azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka ubwo umunsi wanjye uko nywupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagera aho bukugeza n'aho bugukura gusa icyo dushima tena dusubira inyuma gatoya ni uko leta y'u rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izajya idufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha gusubira iwacu muri kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange mu mitekerereze ya muntu ahorana indoto zo gutera imbere nicyo kimwe no kuri azabe wari muri uwo murongo ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho menya ubwenge mvuka mvukira muri kongo Eh, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo dufite imirima dufite amatungo ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva ntameze neza mu mutima kugeza na n'ubu kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu rwanda ibyifuzo byabo ni uko umwuka waba mwiza amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka ku ivuko icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze hari abatakaje icyizere bitandukanye na bwana azabe icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva ama- amateka yabyo byagiye biba mu ntambara ariko nyuma yaho hakaza kugera aho bakagirana umutekano ubwo natwe ntabwo ari twe tuta- tuzahora mu buhungiro icyizere ndagifite nka mirongo itanu ku ijana y'uko vuba cyangwa kera tuzatahuka ubutegetsi bw'u rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera madame germaine kamayiresi ni minisitiri muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo ku- umuntu yavuga ngo yishimiye icy'uwo munsi kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza icyo tubifuriza ni uko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nk'uko abanyarwanda baguwe neza umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa abahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga miliyoni mirongo irindwi benshi ku mpuzandengo ya mirongo inani ku ijana bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere ku rwanda by'umwihariko hari abagera ibihumbi ijana na mirongo itanu mirongo itanu n'umwe ku ijana ni abanyekongo abandi mirongo ine n'umunani ku ijana ni abarundi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika ikigeme nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda ishyirahamwe parsem ryishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu burundi mu kiganiro na mugenzi wacu diane ninahazwe faustin ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atayo yigeze amenyeshwa arizeye ko azotunganirizwa gushika kuri ino saa turiko turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro twabimenyeye ku mbuga ngurukanabumenyi tubibona byiruka mbere ico gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitangura kuzabura binugangwa twaza muri minisiteri batubwira ngo nta kete babona tukibazo turarindira tuti n'iryaba rihari ukumbure bazotubwira none ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamwo eh, butarabibamenyesha ubu ibikorwa byanyu murabibandanya canke mwarabihagaritse oya kuva aho twumviye umwunganizi w'umushikiranganje avugiye ku iradiyo twaratanze konsinye ku baduserukira mu ntara ntawe uriko arakora ibikorwa ku izina rya parseme no ngaha i bujumbura twabihagaritse mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganje kugira ngo mubaze ico bwabahoye nico tugiye kugira mu ntango y'indwi iza kuko ikete riduherwa kuronka iry'ubushikiranganje ni kete twaronse itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba ora iryo kweta rero ryatubwira yuko ubushikiranganji bwemeje ko parisema rishiramwe ririko rirakora yisunze amategeko y- y- y'itegeko rishasha rigenga amashirahamwe hari ico nk'ishirahamwe parseme gikeka ryo barizize wenda mubwiye ati izo serivisi juridike zadufelisita zadufelisita ko turishira hamwe rikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza nta no kwikeka ahubwo no- ni ugutangara bose abantu baratangara aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu byo mwaba mwarazize hoba harimwo yuko mwebwe ku giti canyu faustin ndikumana murongoye ishamwe parsem mucafuza ishusho ry'igihugu n'inzego ah, zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ah, ivyoba binagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwaba mubiziko ga faustin ariko urumva nk'iyo jewe ntabwo aho na- na- na- natangaye ndumigwa ubwa mbere hoho ni uwo kubwira yuko ucafuza ishusho y'igihugu yoca avuga ati kwigenekerezo irinaka iyo- iyi dekarasiyo washikirije iki cigwa wakoze ijambo washikirije ryacojeje igihugu gutyo canke ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo bariko barafata ingingo yandi mashirahamwe canke ikintu ntiduhora twumva ko bababwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira wadamirike barababwira ico babahoye ico bavuze ati babahoye hama amwe mu ma twitter yahanahanye ku mbuga ngurukanabumenyi yaragarutse yerekana bimwe mu vy'ishamwe parseme ryatangaje mu minsi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco ryoba ryarazize harimwo nk'uko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona coba carabayemwo imbarutso yo guhagarika ibikorwa vyanyu kuko bavuga ati Barutse parse kandi ivyo du- ivyo tubikora ivyo tubikora kuva tugishingwa ni ryari ga utaratubazo vy'ubutunzi ni vyari utaratubaza situwasiyo y'ubukene canke ivy'ubutunzi kandi kira noneho ntavyo dushikiriza bi- biva hangi ni ibintu biri mu mu maraporo y'inzego za leta muri iyo ngingo nayo yo boba barasavye yuko nk'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu canke ubutegetsi buhari Ah, hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti du- tu- turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'ututagenda murumva ko ari nka hamwe mwokwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasaba n'intumbero jewe yabo numva jewe jewe ndavyo twabona ko turakora ivyo turiko turakora n'ibintu bisanzwe kuvuga igihugu nindarika nindavuye kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikorwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababa babikoze wewe uri kurasahura itunga ry'igihugu wiba inzahabu ugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'uburundi wewe uriko urica canke ugira gute ntiyo kuracafuza ishusho y'uburundi none ibintu ntibivugwa n'abamenyeshamakuru simwe mu bivuga ntibikwiragira ubisi nimeze nka virari umuntu acafuza igihugu gute Je navyo numva je ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze ah, atari heza cane none muri leta hoja ibihugu ntibazi ko butu- butu- butunzi ico ni ikintu bya- niyo leta iriko irabwivuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubwicarira igituma iby'ubukene ahubwo tuve muri soko ntiruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bubananje nibwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindure ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu usumbuka kira noneho naje igihugu ndagikunda kuko caransomesheje muri ivyo vyigwa vy'ubutunzi ico nogifasha ntugiterera ivyiyumviro n'ukuri Ha- hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parsem canke muri ko muriyumvira kugira ngo eh, musubire kwemererwa gukora dukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko n'ubu leta turazi ko ari urwego rwa executive executive nayo ni- ni ni ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi ntabwo waba utigenga mugabo ivyo twe ntitubiraba nyuma twitura utuba tubwira nyuma yo kuja kubona n'umushikiranganji tuzogenda hariho ba ombudsman bose bajejwe kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu nico gituma ombudsman agiyeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyene ivyo tuzobicamo nyene tubi- tugende tuvugane n'umushikiranganji atwereke tubaze izo nzego zihari zose ubushikiranganji bw'ubutungane ubushikiranganji bw'agataya kazi na muntu nizo nyene tuzozibaza tujyanse tubandanye inzego n'abantu abantu ni abantu nyene bashobora no kuba- bashobora no kuza n'abandi n'abandi bashyiranira bwabo bwatinda bakakicarira ibyo aribyo byose mugabo inzego nyene zihari tuguma arizo twitura kandi ibyo guhagarika nabyo twabyubashe nyine ko ari leta yabifashe mbwa turemeza ko leta nayo hari igihe iburana mu bandi igatsindwa leta irashobora kwihenda igizwe n'abantu ibyo rero n'ibisanzwe birashika umuntu agafata ingwingo arenganijwe hanyuma akarenganurwa wovuge ko ibyo biti- ari ibintu bidasanzwe jewe numva ari ibintu nyine twa- twabimenye twabifashe nyine twa- twabyakiriye nshuti mwese mukundira ryo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngiga bw'ivyuma hamwe na jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic munikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloise bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza